iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti namwe bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uyu wa gatanu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi i washington dc muri kumwe na oriane itangishaka ndabaramukije mwese ubwo amasase gwaraheze muba bwubuse kazoba ari kiraka ntankora twarateye igikumwe ku masezero gwabarika ntambara burundu mugo uwakije kiba ari kiraka wabukije inkende gutwara amabuye yarayafite inkende zigiye hejuru mu giti siko yuko idashaka ko uyu ni perezida w'uburundi petero nkurunziza mu masengesho yo gushimira imana yatangujwe ejo ku munsi wa kane n'umugambwe aturukamwo sendede fdd iyo nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru zirimo iyerekeye leta y'u rwanda yashikirije iya zambiya urutonde rw'abantu icenda ikekwaho kuba basize bakoze jenoside mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane mu rwanda bagahungira mu gihugu cya zambiya ni mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu rosine umunezero mwaramutse rosine mwaramutse wariyane mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya kenya aho Raila Odinga amenyereye ibya politiki akaba kandi yarigeze kuba n'umushikiranganji wa mbere mu gihugu cya Kenya yagenwe kuri uyu wa kane guserukira imigambwe igize urunani National Super Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi k'umunani ivyo vyabereye mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi abategetsi bakomeye b'imigambwe igize urwo runani batangaje ku mugaragaro igenwa rya Raila Odinga kuri uyu wa kane muri ayo matora odinga akazoserukira akazoserukira urunani national super alliance mu guhiganwa na perezida uhuru kenyatta nk'uko byari byagenze mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abanyepolitike batanu bakomeye bavuga ko bavuga, batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kenya bavuga ko bizeye ko urunani rwabo ruhagije kugira batsinde umugambi uri ku butegetsi muri kenya jubilee party mu matora azoba ku itariki umunani z'ukwezi k'umunani userukira somaliya hano muri leta zunze ubumwe za amerika ahmed ise awade yatangaje ko ibiro bijejwe ingenzi ku mipaka byasohoye urwandiko ruvuga ko ivyo biro bitazosubira gufata abimukira b'abanyesomaliya bibakuye mu bibanza bakoreramwo canke mu mihana yabo yamara urwo rwandiko ntaco ruvuga ku bijanye n'uko amategeko muri rusange yoba yahindutse awade avuga ko iyo ngingo yasohotse inyuma y'aho ibiro byiwe bisabiye insiguro ku banyesomaliya cumi n'umwe bafashwe mu minsi iheze bakuwe mu mazu yabo ni mu gihe amategeko y'ikigo kijejwe abimukira avuga ko uwufashwe yarenze ku mategeko ashobora guhagarikwa agafungwa canke akaka uburenganzira bwo kuba muri leta z'ubumwe za amerika tubutse ko leta ya amerika yatangaje mu minsi iheze ko abimukira ibihumbi bitanu baturuka muri somaliya bari ku ntonde z'abazokwirukanwa ku butaka bwa amerika abashika ku majana abiri na mirongo itatu n'indwi bakaba bamaze kwirukanwa umugwi w'abahinga ujejwe imigenderanire hagati ya leta z'ubumwe za amerika na misiri usaba inama nshingamateka ya amerika gusubira kwihweza umugambi w'imfashanyo y'amafaranga angana umuriyaridi n'igice y'amadolari agenewe gufasha misiri ibyo ngo ni mu gihe atakarusho kaboneka mu bijyanye n'agateka muntu aho muri misiri abo bahinga bavuga ko intwaro ya perezida abdel fatah el sisi ikora bwa gisirikare itubahiriza agateka muntu kandi ko iterekwa amerika ibyo birego byari byashikirijwe kandi n'umuyobozi w'ikigo kijejwe amahoro mu karere k'abarabu michel dune aho yerekanye abasirikare ba, ba misiri bariko barica abantu bikekwa kuba ari abiyahuzi mu karere ka sinayi uwo mugwi w'abahinga uvuga ko inama nshingamateka yogumizaho umugambi wo kugara ikigega cari kijejwe gufasha misiri wari washizweho na leta ya perezida barack obama impande zompi mu nama nshingamateka zisa n'izemeranije ivyashikirijwe n'uwo mugwi igihugu cy'uburusiya n'ibihugu vya buraya vyahanganye mu nama yabereye i moscow mu burusiya ku bijanye n'umutekano ku mugabane wa buraya mu bihugu vy'abarabu no muri aziya iyo nama yari iramutse yihweza ibijanye n'uburyo ibintu vyifashe muri siriya hamwe no kwagura ishirahamwe rijejwe umutekano ota muri iyo nama yari imaze iminsi ibiri sergi lavrov umushikiranganji w'imigenderanire y'uburusiya n'ayandi makungu yagabishije ku bijyanye n'iterabwoba ritera ryiyongera hamwe n'intureka mu isi yose inyuma y'amasaha make lavrov abonanye n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa israeli israeli yaciye itera is- za misiri ku bubiko bw'ibigwanisho vya irani bikekwa bwikekwa ko bushobora kuba ari ubw'umuhari damas umuhinga alexei marachenko avuga ko ivyo bitero ari vyerekana ko imigenderanire itifashe neza hagati y'uburusiya israeli na irani nayo ku bijanye n'imigenderanire iri hagati y'uburusiya na otan umuhinga peter topichkanov avuga ko bisa n'uko hatakwizerana kukiri hagati y'izo mpande uko ari zibiri ubushikiranganje bujanye kwivuna abansi bwa leta z'ubumwe za amerika bwatangaje ko abasirikare babiri ba amerika baguye mu gitero c'indege z'ingwano kuri uyu wa- wa gatatu agakomereka mu gitero cakozwe n'umuhari wa leta ya kiyisilamu mu buseruko bwa afghanistani iryo tangazo rya amerika rimenyesha kandi ko abasirikare bayo bari kumwe bari kumwe n'abaafghanistani bivunye abo bagwanyi mu gihe bari batewe ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu buramatari w'intara ya nangarar gulab mangal yatangaje ko iyo ntambara yahitanye abatari bake akavuga ko ku ruhande rw'umuhari wa leta ya kisilamu hapfuye abagwanyi mirongo ine abandi indwi barafatwa tubibutse ko mu ntango z'uku kwezi indege y'ingwano ya amerika yari yateye ibombe ya mbere nini ku nyubakwa y'uwo muhari muri ico gisagara ca nangahar abategetsi ba afghanistani batangaje ko baratangaje ko iyo bombe yahitanye abagwanyi b'uwo muhari bashika kuri mirongo icenda na babiri
urakoze rosine ku makuru udushikirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkuru nziza aragabisha abantu bose bipfuza gufata ubutegetsi bakoresheje umuheto ko ari guta umwanya petero nkuru nziza anagabisha abanywanyi b'umugambwe sndfdd bashyira hejuru inyungu zabo bakazirutisha iz'igihugu barya ibiturire n'abashora ikawa n'ubutare bw'agaciro mu- mu bihugu bibanyi babicishije mu nzira y'amagendo kuri uyu wa kane umugambwe uri ku butegetsi watanguje amasengesho yo gushimira imana inyuma y'imyaka ibiri iheze utanze perezida petero nkuru nziza nk'umukandida mu matora mu nyuma agasimba ihirikwa ry'ubutegetsi ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirikaneza warivugiye uvugira hanyene uti ndabahaye indongozi amasengesho indirimbo n'intambo zishimagiza imana nivyo vyaranga ibirori vyabereye ku cicaro gikuru c'umugambwe sndfdd ku muhingamo kuri uyu wa kane nubwo abatumire bari bake ugereranije n'uko vyari bisanzwe bigenda kuko baharurwa mu majana atanu gusa abari bahari ntibaretse gutitimisha inyubakwa barimwo barongowe na korale yama iherekeza perezida nkuru nziza yakira abatumire umunyamabanga mukuru wa sndfdd evariste ndayishimiye yibukije kwigira umugambwe wemeza perezida nkuru nziza nk'umukandida mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hari iterabwoba ryinshi ryatumye bamwe mu bagumyabanga bahemuka umukuru w'igihugu afashe ijambo yibukije ko kugwa atari bibi ahubwo guhera ariko kaga perezida nkurunziza yasabye abantu bose gushima imana asigura ko iki kiringo ariko aratwara atazigera adeha kuvuga ko ari ic'imana ubwayo yagarutse cyane ku makuba igihugu caciyemwo kuva ku ntwaro ya cami yibutsa ko bakirwaniye bose bakwiye kubahwa n'abarundi bose muri iyi myaka ibiri iheze ahora bagerageje guhirika ubutegetsi perezida nkurunziza yavuze ko bari babikoza nk'akamenyero nk'uko vyagendeye abandi bakuru b'ibihugu muri kahise ni nako kugabisha abaciyumvira gufatisha ubutegetsi umuheto urugamba rurabandanya ubwo amasase rwaraheze muba bwubuse kazoba ari kiraka ntabwo ntabwo ntangora twarateye igikumwe ku masezerano bahora cyane ntambara burundu mugo uwakije kiba ari kiraka eh wabukije inkende gutwara gutora amabuye yarahevye inkende igiye hejuru mu giti siko ari yuko idashaka ku ku- hasi hari biba yahevye uzoteye intambara kugira ngende izo tambura ibiheriwe azoba duha kiraka ari abantu bakora ari baribwa n'uwo ushobora gutinya ingwe yakwinjiranye sibyo yakwinjiranye utihebe ati bandaye nawe ubyigwe ko sibyo utagirwa ko siko umukuru w'igihugu yanakariye kandi abantu barutisha inyungu zabo iz'igihugu nose twari twambaye imyambaro ko twajenga muri pirimanansi bakore yuko tu- imana tujeje igihugu tuvuye ngaha imyambaro duca dukura duca dutahura icyo ari cyo igihugu kuko uno munsi hari abantu batahura umugambwe cyane gusumba igihugu igihugu itariho umugambwe ntubaha hari imigambwe myinshi muga mwebwe mukubitwa nyinshi kuko mubaza byinshi mu gihugu muvuga ngo urabona ngo barakora rwa CNDD-FDD ntibavuga ikona ntibavuga FNL kubera iki bavuga oya kuko mwebwe muhora bazugwa ino munsi igihugu ni mwebwe kibazwa ari amazi abazwa mwebwe ari imivu yose isaze ni mwebwe izuba ryari ritaze ni mwebwe fraud ibaye ni mwebwe mubazwa igiture kibaye ni twebwe tubazwa perezida nkunziza yatanze n'utundi turorero turakokana ati hagarika amafraude ugasanga abantu tujya turafata n'abagumye baganye ikaba ihereye mu gahinga ikabone dukura amadovize ibanza ugasanga ibice mirongo ine ku ijana byagiye muri fode hanze kandi dukeneye amadovize ati turi mu kantu ubutare bwacu icyo twafasha abantu dusanga mu butare batwaye hora hinjira ibiro amajana ane byakorota tubafashe umunsi umwe ca turabana kabisa ukwezi gukurikira hacaboneka amatoni cumi n'ane ya korota umwe batonze kandi bashaje imbere iyo mana dusengira ku mirire mana yawe kumbe baje guhenda bandi bagumya banga abandi ko barapakira sibyo umukuru w'inama nshingamateka yaramutswa sende dfdd mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yashinze intahe acanaga icyo asabye ku bw'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri pascal nyabenda kandi uko abagumyabanga bazohagarara ninge n'abagumyabanga bazobyifatamo nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu mukaba n'umukuru w'inama nkuru y'intare bombi mubifisemo uruhara rudasanzwe gusumbya abandi bagumyabanga bose mubifisemo uruhara rudasanzwe aha rero tugende tumenya iyo tuja tugende tumenya iyo tugana iyo bagana hose perezida nkunziza arahumuriza babizi n'abamugambi barabizi umuntu abashinga amateka bose tuba tuca bose turahazi turazi ibibazo bihari ntabona ko barashihana bamaze gutangura kwipanga eh, ba- ba- barati no- no- no muca mu mu mizi mushobora kwipanga turiko turasenga imana uzokwipanga imana igupangure kuko yapanguye abandi ubu twafashe n'ingingo y'uko buri kwezi k'umunani tuzo tuje imbere y'imana iminsi itatu tuzoryama hasi tuvuge tuti turagutakambiye imana ushobora byose umuntu ariko aripanga ubupangure byihuta bikomeye cyane isengesho rikomeye ibirori nk'ivyo vyari vyatunganijwe kandi mu ntara zose zigize uburundi eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika ahandi naho abagabo bane bari baranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone gatumba komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura baragarutse mu miryango yabo kuva kuri uyu wa gatatu uwurongoye zone gatumba n'imiryango yabo bashima ko basubiye kuboneka ari bazima evariste nziko banyanka yadushikirije iyi nkuru ibyo naciyemwo byari bihe shima imana ko nta wundi noshimira atari rubwira byose kuko ingorane naciyemwo zari ndende rwose ubu ni ramadani barakamfitiye umwe mu bagabo bane harimo patiri adolphe ntawandereye wa paruwasi gatorika ya gatumba hari haheze iminsi cumi n'umunani baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho aho ijwi rya amerika ryamusanze yicaye mu rugo iwe muri karitsiye gaharawe yibuka ayo yakorewe ku butaka bwa kongo naho biri uko uwo mugabo yibuka ingene we na bagenzi be bane banyurujwe ku igenekerezo rya cenda kuno kwezi kwa kane turimwo nari mvuye i bujumbura ndi muri bisi tugeze ngaha gufi kwa gasupari tukumva amasasi atanguye kuvuga mu kanya twamenye ibyo ari byo abantu baraza nyine baradukura mu miduga baradufata baratuboha imigozi munyuma baradutwara badutwaye ku rusizi bakora ubwato mu mashitingi bashyiramo ibihubahuba by'ibitoki n'ibiki baratujabura batubosha imigozi batushyize hakurya bacabandi baradutwara ariko ntitwari tuzi iyo tugiye ku bwari bwije imitima iravamwo tugenda turasenga imana tuzi ko ubuzima bwacu buheze baratujyana gushika mu rukoko uwo mutama w'imyaka irenga mirongo itanu ibirenge vyiwe biravyimbye vyuzuyeko ibikomere izo ni ingaruka mbi z'ingendo ndende ijoro n'umutaga bagize baca mu mahwa no mu mabuye bagana agace ka murenge mu misozi ihanamye ya kivu y'ubumanuko nk'uko bivugwa n'uwo barakamfitiye baradutembereza hose icyo gihe bavuga yuko abasirikare b'u Burundi ngo bagomba batere mu rukoko batuboshe gutyo nyene mu maso batutukura mu rukoko tuboshwe no ku maboko batujana mu rukoko rwo muri Kongo mu nyuma tugeze ngaho niho bavuga ati kandi ngo ngo igisura cy'u Burundi ngo kiguma kize kuhatera basi baratekera ibyabo kandi turahaguruka basi batutugana mu misozi yo muri Kongo ayandi makuba ramadani na bagenzi be babonye ni uko kiretse patiri adolphe uko ari batatu bakubitwa buri gitondo mu kiringo c'imisi ine ya mbere kugira bikunde baterefone imiryango yabo irungike amafaranga yo kubagombora Padiri Adolphe we batanguye kumusaba imiliyoni ijana nawe nyine aratakambatije ayo mahera ntayo noronka bamubati nagerageza ngo telefone kwa Musenyeri ati ivyo ntibikunda muri diyoseze tuwe ntibi- namba ntashobora kuva umunyuma baca barampamagara jewe nanjye bansaba imiliyoni icumi gushikaho mca telefone umuhungu wanje nti kawe n'umushomeri nti ivyo bariko baransaba ino ni agacamutwe umuhungu wanje bati papa nta buryo afise ayo mahera ntashobora kuyaronka uwundi yitwa matiyasi bamusaba umuriyoni nawe nyine aratakamba je abana hari igihe birigwa inzara hariho n'undi musore yitwa piyeri w'umunyembuye nawe bamusaba miliyoni zibiri ramadani barakamfitiye aranambye kubera ikigoyi avuga ko bagaburirwa utumanyu tubiri tw'imyumbati ku munsi ntibahabwe n'amazi yo kunywa avuga ko yari arindiriye gupfa ni mu gihe asanzwe agendana indwara y'igisukari diyabete mu gifaransa ashimira imana yamurokoye cyane cyane imana ishimwe kubona nagarutse mu muryango nkabana si kubonana n'abagenzi Disons, ubu nze- naho no- nogira ingorane ubu ndisanzura ko ndi mu mahoro umufasini wa ramadane n'ikigumbagumba cinshi nabo nyene yabwiye ijwi rya amerika ko ashimira imana kubona uwiwe yasubiye kuboneka zeyimana mariyamu asaba abakora ubwo bugizi bwa nabi kubuhagarika kuko ataco buzobungura mushika uyu munsi turaryohewe cyane naho yogira ikindi kibazo umugabo ari mu muryango wiwe nta ngorane twese twari tubabaye eka nta n'umwe ata- atarababaye twese turanezerewe cyane n'ukuri umva ababikoze bose ni ukuri bo kwihangana bakareka guhohotera abantu abanyagatumba basaba ko bocungerwa umutekano wabo wama wahungabanijwe n'abatera bavuye ku butaka bwa kongo uburongoye zone gatumba yabwiye ijwi rya amerika ko ingingo ziriko zirafatwa useni ntahetwa agasaba abarongoye guterera mu kudomo rutoke hakiri kare kuri ico cose kibateye amakenga bakikora ku bajeje intwaro n'umutekano kiretse patiri adolphe ntahondereye ubu ari mu bitaro nk'uko amakuru ava mu begereye paruwasi gatolika yo mu gatumba bivuga abo bandi bagabo batatu bari kubavurirwa imuhiri wabo mu gatumba ku rubibi burundi buhana na kongo evariste nziko banyanka ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu leta y'u rwanda yashikirije iya zambiya urutonde rw'abantu icenda ikekwaho kuba basize bakoze jenoside mu rwanda bagahungira muri zambiya leta y'u rwanda isaba iya zambiya kurungika abakekwaho kuburana mu rwanda canke bakaburanishirizwa muri zambiya urwo rutonde rwashikirijwe intumwa z'abashingamateka icenda ba zambiya bari mu rugendo mu rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi nta mazina yatangajwe y'abo leta y'u rwanda isaba igihugu cya zambia kohereza cyakora hatangajwe ko mu bakurikiranywe harimo abahoze ari abakozi ba leta abihaye imana ndetse n'abacuruzi umushinjacyaha mukuru w'u rwanda jean bosco mutangana avuga ko ubu u rwanda rukurikiranye abantu icyenda muri zambiya u rwanda rugasaba zambia ko abo bakekwaho icyaha cya jenoside bafatwa bakoherezwa mu rwanda cyangwa se iki gihugu kikaba cyababuranishiriza mu gihugu cyabo kugeza ubu leta y'u rwanda ivuga ko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha yagiranye na leta ya zambia gusa umushinjacyaha mukuru w'u rwanda jean bosco mutangana avuga ko ibi bitabuza ko abakurikiranyweho ibyaha bakoherezwa ariko ntabwo extradition treaty ari impamvu yatuma eh, abantu batoherezwa mu gihugu bakoreyemo icyaha kuko hari amasezerano mpuzamahanga ibihugu byinshi biba byarasinye eh, hari amasezerano eh, ajyanye no gukumira ndetse no guhana icyaha cya jenoside yo muri mirongo ine n'umunani Eh, iyo ibyo bihugu byayasinye bifite inshingano yo kuburanisha abo bantu cyangwa se bikabashyikiriza igihugu bakoreyemo icyaha Eh, ariko hari ibihugu byinshi byagiye byohereza abanyarwanda bakoze ibyaha mu rwanda by'i burayi kandi nta masezerano nk'ayo ahari ni ukubera yuko bafite oburigasiyo ijyanye n'iyo komvansiyo yo muri mirongo ine n'umunani mu gihe bo badashoboye kuburanisha abo bantu kuko amategeko yabo adahana wenda icyaha cya jenoside bakaba babohereza mu rwanda bakaburanira norvege yarabikoze denmark yarabikoze ntabwo rero iteka bavuga ngo kuko hatari treaty ngo ntacyo uzakora turumva rero icyo atari ikibazo ariko tukiri no kuri kuri icyo ni uko leta y'u rwanda ya- yatangiye eh, kuvugana na- na zambia ku bijyanye n'ayo masezerano abadepite ba zambia bari mu ruzinduko mu rwanda nabo muri komisiyo y'uburezi ubumenyi n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko aba nibo bahawe ubutumwa bazageza kuri leta yabo kuri madamu patricia mwashingwere ukuriye iri tsinda yavuze ko biteguye kuganira na minisiteri yabo y'ubutabera nibagera iwabo as a nation and as members of parliament. Believe you me, because uh, yagize ati benshi muri twe ni ubwa mbere tugeze mu rwanda ntitwari tuzi akaga mwanyuzemo mbere y'uko tugera ku rwibutso kwirebera ibyabaye turumva cyane akababaro mufite muduhe igihe dusubire mu gihugu kandi ndizera ko tuzabiganiraho na minisiteri yacu y'ubutabera Minister of Justice through our Minister of Justice.
mu rugendo izi ntumwa z'abadepite za zambia zarimo mu rwanda abayobozi bose bahuye nazo bagiye basaba aba badepite ko bazaba intumwa za leta y'u rwanda maze bagasaba ko impunzi z'abanyarwanda zataha n'abakekwaho kugira uruhare muri jenoside bakoherezwa mu rwanda leta y'u rwanda imaze gutanga impapuro zigera kuri magana arindwi zisaba ibihugu mirongo itatu na bitatu cyane cyane ibya afurika kohereza mu rwanda abantu bahungiye muri ibyo bihugu bakekwaho gusiga bakoze jenoside mu rwanda umushinjacyaha mukuru jean bosco mutangana avuga ko iki kibazo kitoroheye ubushinjacyaha bw'u rwanda cyane cyane ko bahungiye mu bihugu bya afurika bigorana kumenya aho baherereye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali uburundi buhamagarira abagwizatunga n'abanyamitahe mvamakungu kuzana imitahe yabo mu gisata cy'amasoko ntanganguvu hamwe n'ubutare abaserukira uburundi babivugiye mu nama y'iminsi itatu iriko ihuza ibihugu birenga cumi na bitanu vya afurika yarusha muri tanzania biriko birabira hamwe ivyerekeye gukoresha neza ubutare n'amasoko ntanganguvu mu guteza imbere ubutunzi bw'ivyo bihugu pierre claver niyo nkuru iyarusha arabidushikiriza ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka mu burundi bamenyesha ko igihugu gifise ubutunzi bwinshi ariko budahabwa agaciro kuko butaracukugwa ngo bushigwe ku isoko mu nama arimwo yo guteza imbere ubutunzi kama n'amasoko ntanganguvu muri afurika oswald ndagije umushakashatsi akaba n'umuhanuzi muri ubwo bushikiranganji yadondaguye ubwo butunzi burimo n'inzahabu mazi inzuzi ni nyinshi cyane mu gihugu dushobora guhera ku mashamba gusa mu Burundi turi hafi tutari make kandi guteza imbere afise ubutare bita materiale honikere aho bari bagomba kuzocukura mugabo hari n'ahandi henshi iri mugabo hakenewe kugirwa ubushakashatsi mugabo hataracukurwa hariho iminerale bita retwate harimo wolframite castarite na corutan cyane cyane muri mu buraro bw'igihugu inzahabu zo kugira ngo ni nyinshi cyane harimo cibitoke hariho ibururi hariho imuyinga hariho rero n'izindi minere tazi bita vanadium mu gihugu iwacu birahari hariho refosifate tuzirahari ubwo bushikiranganji bw'ubutare n'agataka buhamagarira abagwizatunga mvamakungu guhurumbira ico gisata mu kugishiramwo imitahe myinshi oswald ndagije yizeza ko bazokingirwa umutekano wabo n'ubutunzi bwabo ubundi kugira ngo zishobore gufasha mu guteza imbere igihugu ni uko zoba zaragizwe ku bushakashatsi nka zose hanyuma tukaronka abazicukura hanyuma tukaronka ingene tuzishora tuze gushora amafaranga akabona kwinjira mu gihugu ikihari uno munsi ni uko byose nakubwiye ngira ngo nka entiere nk'icya gatatu cyangwa icy'icumi banashaka nicyo kimaze kuja mu ngiro ubu rero turifuza yuko muri iyi nama tuba twajemo tworondera abagwizatunga abashakashatsi baza mu burundi kugira ngo bafashe kumetambarere ibyo bintu dufise kugira ngo dushobore kubiteza imbere turi guteza imbere igihugu icyo nshobora kugaranisa mu bicisere yaba ari hafi canke yabavyumvira bo mu burundi amahoro ahari hamwe mushobora kuza bovyibonera la prevaneke murabona ko benshi ubu mu burundi bariko batanga kuza aho gukora hari abantu benshi baiyo bari mu mahanga batanga inkuru zitareze ku gihugu umugabo nk'uwo wange waje bujumbura karaba bosanga ari nyabagendwa eka no mu gihugu cose ni nyabagendwa umutekano urahari nako ni wahora wabuze kugira ico bakoze mu gihugu hamwe ico gisata cotezwa imbere kigahurumbirwa n'abanyamitahe avuga ko coterera gushika ku bice birenga mirongo umunani ku ijana vy'ubutunzi mu gihugu kitarashikana n'ibice bitanu ku ijana ndashaka kuja muri mirongo umunani ku ijana wumvise amasosi yose dufise ibita amasosi nta nguvu yose hari mu gihugu hamwe tushizemo inguvu hanyuma abanyigwizatunga bakaza tugakora nibaza ko ibyo bintu by'utanga iterambere ry'igihugu rirengera kuri doka tereveni purusa ubu babyevara kuri de purusa bibiri ku ijana uwuza asaba afise ibikwiye sinibaza ko bamusubiza inyuma kimwe gusa abonye niwe bisubiza inyuma usanga badakwije iby'amategeko inama ihuza ibihugu birenga cumi na bitanu vya afurika mu vyerekeye gukoresha neza ubutunzi kama hamwe n'ubutare ibona ko ibintu bikwiye guhinduka maze ubutare ntibutume afurika iguma mu ntambara z'urutavanako ahubwo ico gisata kigateza imbere ibihugu igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo nico gitangwako akarorero ko gifise ubutare bwinshi ariko abanyagihugu bakaguma mu bukene n'intambara nayo igihugu gitangwako akarorero mu gukoresha neza neza ubutare n'inzahabu gifise n'igihugu ca Botswana Pierre niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
muri isanga muri murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumveza radiyo ijwi ry'amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ijwi ry'amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu mpera z'ukwezi kwa kane mu mwaka uheze leta y'igihugu cya arabiya sawudite kubera ibiciro by'ibitoro biri hasi yatanguye kurondera amasoko ntangangufu atandukanye umuntu aretse ibitoro icyo gihugu cyari gisanzwe cimbura icyo gihugu cyashyizeho umugambi cyise vision 2030 ugenewe kugabanya ukuzera gusa ku bitoro no gutuma ubutunzi bufatira ku kintu kimwe gusa umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson amenyesha ko bashigikiye umugambi w'igihugu cya arabiya sawudite wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu urondera guhindura ubutunzi bw'icyo gihugu n'uburyo abanyagihugu babaho ibyo yabitangarije mu nama iherutse guhuza abayobozi b'amasosiyete yo muri amerika na arabiya sawudite washington tillerson avuga ko biyemeje cyane cyane gukomeza uruhara rw'abapfasoni mu masosiyete y'ubudandaji mu kuva ku bice mirongo ibiri na bibiri ku ijana rugashika ku bice mirongo itatu ku ijana kongereza uruhara rw'igisata cy'abikorera ku giti cyabo mu butunzi bw'igihugu mu kuva ku bice mirongo ine ku ijana gushika ku bice mirongo itandatu na bitanu ku ijana kongereza uruhara rw'ibidandazwa bishorerwa hanze atari ibitoro mu kuva ku bice cumi na bitandatu ku ijana gushika ku bice mirongo itanu ku ijana by'ubutunzi bw'igihugu hamwe no gukomeza ibisata by'indero n'amagara y'abantu biciye mu gushira imitahe muri ivyo bisata umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson avuga ko amerika ishobora gufasha arabiya sawudite muri ako kigoro amenyesha ko kugira arabiya sawudite ishike ku migambi yayo igisata cy'abikorera ku giti cyabo gitegerezwa gufashwa na leta atangaza ko ivyo ari ukuvuga ko leta ya arabiya sawudite itegerezwa kubona ko amategeko yubahirijwe mu vyerekeye amasezerano ajanye n'ubudandaji amasoko ya leta agatangirwa habona no gukingira uburenganzira bw'abatoye ubuhinga bwabo ubwa mbere hamwe no kwihutisha ikiringo cyo kwandikisha no gushyiraho amashyirahamwe y'ubudandaji muri arabiya sawudite leta ya amerika iriteguriye gufasha arabiya sawudite mu kigoro kayo harimo gufasha ugukorana hagati y'abagwizatunga b'abanyamerika n'abagwizatunga bo muri arabiya sawudite igisata cy'abikorera utwabo muri leta zunze ubumwe za amerika kizwi ko cyagize uruhara rukomeye mu iterambere mu buhinga bwa none bugezweko no gukora ibidandazwa bimeze neza cyane ugukorana mu by'ubutunzi hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na arabiya sawudite bifitiye akamaro impande zose umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson avuga ko mu gihe amasosiyete yo muri amerika ashize imitahe mu butunzi bw'igihugu cya arabiya sawudite impande zose zihakura inyungu avuga ko bituma ubuzi buboneka muri amerika mu gihe abagwizatunga bo mu karere k'abarabu baronka abagwizatunga bakomeye bakorana nabo
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu aho ni naho duheraje ibiganiro byo kuri ino saha inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika turabashimiye ndashimiye kandi n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye innocent kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye mwese mugire umunsi mwiza murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.